iyi ni radiyo ijwi ry'amerika inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho kuri facebook voa radiyo yacu turabashuhuje mwese mwiriwe neza kuri mikoro muri kumwe na thomas kamirindi na alphonse ndayikengurukiye
raba nawe urabe hariya hakurya iyo hagera urabe na hariya urabe no ngaha ivuriro nirya gusa niritoya hakeneye irindi vuriro hirya hakaba n'irindi hariya ku mazi abantu bakivuza neza amavuriro akaba atatu n'abaganga bakongererezwa
uwo rero ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari ikaze ku ijwi ry'amerika tubanzirize mu makuru kuvugirwa mu mahanga ibinyamakuru bitandukanye biremeza ko fbi ni ubugenzacyaha bwa leta zunze ubumwe za amerika yatangiye iperereza kuri perezida wa fifa sep blater ku byaha biremereye cyane bya ruswa bimaze iminsi bivugwa muri iryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru mu buryo butunguranye ejo sep blater yatangaje ko yeguye ku mirimo ye iminsi ine gusa amaze gutorerwa manda ya gatanu yasobanuye ko fifa ikwiye ivugururwa mu mizi yayo amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo ku migabane yose n'ibigo by'ubucuruzi bitanga amafaranga muri fifa nka coca cola na hundayi bashimye icyemezo cya blater blater se azatabwa muri yombi ibyo ari byo byose abantu barindwi mu bategetsi bo hejuru ba fifa barimo visi perezida we jeffrey webb bo barafashwe bafatirwa mu busuwisi mu cyumweru gishize bategereje kohererezwa ubutabera bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatumye rero bafungwa abandi bantu barindwi barimo abaterankunga baracyashakishwa uyu munsi polisi mpuzamahanga interpol yatanze amatangazo yo guta muri yombi batandatu muri bo umwe muri bo ni jack warner wigeze kuba visi perezida wa fifa
kuri uyu munsi wa gatatu perezida mushasha wa nigeria muhammadu buhari yashimye kugira urugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu cya niger aho yavuganye na mugenzi we muhammadu isufu ibyerekeye urwanya wa murwi bobo haramu perezida muhammadu buhari yamenyesheje ko agiye kunguruza ibirindiro by'inteko ziwe mu gisagara cya mayiduguru kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria igisagara kiguma giterwa urutavana ko n'urumugwi bobo harama mayiduru ni kimwe mu bisagara binini by'icyo gihugu kibamwo abantu miliyoni zibiri muri abo amajana n'amajana bakaba ari impunzi amashyirahamwe arwanira agateka ka zina muntu amenyesha ko abantu barenga ibihumbi munani bamaze gupfa kuva aho leta itanguriye isekeza ryo kurwanya umuhari bobo harama amnesty international yoyo ivuga ko igisito ca nigeria naco nyene gitera kuko amatohoza iryo shirahamwe ryakoze yerekanye ko abantu ibihumbi igihumbi n'amajana abiri bamaze guhitanwa n'ibitero vy'igisoda ca nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abashika ibihumbi indwi nabo bagafa bapfuye bagipfunzwe ic'amaso bamwe bakicwa n'inzara inyota ugukuba kugwa cyangwa ubwinshi bw'abantu badakwirwa mu busho iryo shirahamwe ya minisiteri interinasiyonale ryasabye leta nshasha ya nigeria gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibitero by'indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za amerika bimaze guhitana abarwanyi ba leta islamic barenga ibihumbi icumi byatangajwe uyu munsi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken spock kuri radiyo yo mu bufaransa yitwa france inter yararangije inama yagiranye ipari na minisitiri w'intebe wa iraq haider al abadi n'abahagarariye ibihugu by'urugaga rurwanya eta islamique urwo rugaga rwatangiye kurasa eta islamique mu kwezi kwa karindwi gushize muri iraq na siriya muri Ukraine abasivili bataramenyekana umubare n'abarwanyi cumi na batanu biciwe uyu munsi mu mirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba zo mu burasirazuba bw'igihugu mu nkengero z'umujyi wa Marinka uri mu maboko ya leta iyi mirwano ishobora kubangamira amasezerano yo gutanga agahenge yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'impande zombi naho muri Thailand abategetsi benshi bamaze gutabwa muri yombi baregwa gucuruza abantu batabarika muri ibyo bikorwa haregwamo n'umwe mu basirikare bo hejuru bari ku butegetsi Lieutenant General Manas Nkongpan uyu munsi yitabye ubugenzacyaha ariko ngo yatangaje ko ari umwere gusa umuyobozi wa polisi y'igihugu yatangaje ko bazakomeza gukora nketi zirambuye kuri Lieutenant General Manas Nkongpan abantu bacurujwe muri Thailand bakomoka ahanini muri myanmar yahoze ari birimaniya n'ikindi gihugu cya bangladesh babanyuza mu nyanja mu mato bita boat people inzego z'umutekano zitangiye kubyitaho zikajya guhiga abo bacuruzi abo bacuruzi baretse abantu benshi cyane mu nyanja ntacyo barya ntacyo banywa uyu munsi bene abo rero bari bari mu kaga bashoboye gutabarwa bararenga magana arindwi bajyanwa muri myanmar inshuti zacu rero mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo kamu no kuri facebook voa radiyo yacu naho aderesi imeyili ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo kamu
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika rero mu burundi tumaze kumenya yuko gerve abayeho umuvugizi wungirije wa perezida nkuru nziza amaze gutangariza ishami ryacu ry'igifaransa ko amatora yo kuwa gatanu atakibaye seni yari yasabye umukuru w'igihugu kuyigizayo kwigiza inyuma rero ayo matora bikurikije icyifuzo cy'abakuru b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba bari basabye yuko amatora yasubikwaho igihe kingana n'ukwezi n'igice gerve abayeho yasobanuye ko seni irimo yiga indi ngengabihe kugira ngo rero amatora azabe kuwa gatanu hari hateganijwe amatora y'inteko ishinga amategeko n'amatora y'abakonseye bo mu makomine ayo matora rero yigijwe nk'uko gerve abayeho amaze kubitangariza ishami ry'igifaransa ry'ijwi ry'amerika hagati aho mu burundi grenade yarayihitanye umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko ikomeretsa n'umwe mu bana be w'imyaka ine aho ni muri komine buterere ya bujumbura intumwa yacu i bujumbura edi rwema araduha ibindi bisobanuro ubwo twasuraga urugo rwa nyakwigendera ndayizeye abdul twahasanze imbaga y'abantu yari yaje gufata mu mugongo uwo muryango nyuma y'uko igisasu cya grenade kirashwe mu rugo rwa ndayizeye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu icyo gisasu cyajugunywe mu cyumba nyakwigendera n'umuryango we bararamo kinyujijwe mu idirishya aho muri iyo nzu hagaragara umwobo munini uri hasi y'igitanda bari baryamyeho n'indi myobo mito mito igaragara ku mabati iyo myobo ngo yatewe n'icyo gisasu cyaje no guhitana ndayizeye kigasiga gikomerekeje bikomeye umwana we w'imyaka ine Shukran ndayizeye umufasha wa nyakwigendera yatubwiye uko abyibuka biba amasasu niyo yatanguye kuvuga inkozi itanguye kuvuga bazirasa ngaha nyene zica hejuru nabwo turyamye ngaho ye rero acara barabyumvise acara afata jewe ampindira hariya nyene mbunda hariya n'abana umwe acaguma ngaho kubera ntibuse kumufata kubera ibihwewe niko bace bakwita nyagerenade icigwa haryanya iguye harya rero kumbe wewe vyamufashe vyamutabuye kunda nje ndaraba ikintu c'igikwembe ndamuboha munda bugabo mugabo mbona umwenga wapi niko najewe naciye nugura umuryango cyane yita hasi mvuze induru mpamagara ababanyi ababanyi ko baciye baza baje baramfasha nyine baramwegeranya bamujyana kwa muganga ataracikana yacikaniye mu nzira amaca turasubira turamugarura ngaha ngo niko byagenze niko baciye bagenda kuziga madamu shukran yakomeje abwira radiyo ijwi ry'amerika ko ashima imana ko batapfuye bose uko bari mu nzu je nk'ubunya numva umenga nabaye nk'igitimbaye mu mubiri wanje sindi umuntu kandi numva umenga ndi kintu cico cico kubona ico kintu gikubita ndi ngaho numva n'ubwenge bwagiye aha rero umva ndashima imana kubona dutagiye twese bugabo umushinga nawe wanje naje agiye nani ndabishaka jeje ivyo bavyivuye ko sinobimenya kandi ndazifata ngorane nimwe yarafitaniye n'umuntu kino umuntu wese nta n'umwe arafitaniye ingorane yiwe warango nuvuga ati noba mvuga ati baba bamuhoye iki inyi abarashe bahejeje kurasa ngaha baca bagenda basanzaza isoro kuko bari bigabuye zimwe muri uyo mwanya naciye numva zivugira iyo onya izindi numva iyo o naho uyo muntu uyo mushinga nawe wanje yigiriye twamuzanye ngaha anya yamaze gufa muri uyo mwaka tukiri ngaho mu masaha munani z'ijoro tumva izindi zitanguye kuvuga gushika naho abantu bashwarika barasubira mu mazu je nsigara ngaha je nyene ati nta kuni naho ndi buje reka nguma aha nyene nanje banyice nkosha nawe ndazuva uko gushika aho zihera ca bigenda ukonya abaturanyi ba nyakwigendera bo batubwiye ko bakeka ko yishwe azira kuba yari umuyoboke w'ishyaka fnl rya agator rwasa ibi kandi byaje kwemezwa na bwana agator rwasa uyobora ishyaka fnl ritemewe na leta mu kiganiro yahaye radiyo ijwi ry'amerika yego ibyo nabishingira intahe rwose n'umu fnl kandi yari n'indongozi nta matati yari afitanye n'umuntu n'umwe rero urumva rero yuko ibiriko birako abantu bahinga cyane bwa mbere na mbere ko ari aba fnl nawe nta kindi yazize kuko urumva bwanamuteye mu rugo iwe ibyo rero tukaba tubitera ibyatsi iyo ngendo ntifasha uburundi kogorora keretse ko ishobora kumusubiza mu ihumbi gusumbya ikindi novuga ni uguhoza aba fnl n'abandi bose bariko barazira guharanira agateka kabo nkasaba abategetsi n'abakunzi babo gutahura yuko igihugu ntikizokubakwa n'impfu kizubakwa n'abantu bari bazima bubahirize kiremwa muntu nimba ari uko imyiyerekano bamwubahirize ni uburenganzira bwiwe hanyuma ibibazo byaba bihari abantu bicarane babivugane babitorere umuti bari hamwe kuko intimba ndishobora kudufasha kubaka uburundi na buhoro buhoro kuri telefone umuvugizi wungirije wa polisi Pierre nkurikiye we yemeje ko mu ijoro amagrenade yatewe muri buterere ariko avuga ko atari yakamenye iby'urupfu rwanda yizeye edi rwema radiyo ijwi ry'amerika i bujumbura
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imyaka cyangwa se ibiribwa irambuka cyane iva mu burundi ijya mu rwanda muri iki gihe cyane cyane nyine kubera impunzi z'abarundi zigenda ziba nyinshi mu rwanda umunyamakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze uyu munsi yari ku mupaka w'inzira y'ikirundi ikigeri ni muri komine ya busoni hambuka hajya ku munzenze mu rwanda jean bosco wiriwe neza ko tukumva nabi inshuti z'ijwi ry'amerika muratubabarira ntabwo nk'uko mubyumva umurongo wa telefone na jean bosco ndarurinze umeze neza duhisemo kuza kubategurira iyo nkuru twitonze iraza rero guhita mu makuru yacu ataha hagati aho imigenderanire y'ababa mu nkambi y'abavuye mu byabo mu ruhororo ni mu ntara ya ngozi baramutse uyu munsi bashyamiranye n'abaturanyi babo ariko ayo makimbirane yaje kurangira bumvikanye ko bagiye kubana neza umunyamakuru wacu desire hatugimana yari mu- aho ngaho mu ruhororo uyu munsi yatugejejeho iyi nkuru ikambi y'abateshejwe izabo ya ruhororo mu ntara ya ngozi iri ku birometero mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi iyo kambi y'abateshejwe izabo ihari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu mu rwimo uburundi bwagiye buracamwo muri iyo kambi nk'uko musitanteri wa komine ruhurura bitumenyesha hakaba habamwo imiryango ibihumbi bibiri n'amajana atanu kuri uno wa gatatu ababa muri iyo kambi n'ababanyi babo bataba muri iyo kambi bavyutse bashamiranye intandaro ya vyose ikaba ari uko ku munsi wa kabiri ku mugoroba abari bavuye kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD batewe amabuye n'ugwaruka rwo muri iyo kambi abo mu mugambwe CNDD-FDD nabo baca barihora abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano vyatumye bishikira ahari iyo kambi y'abateshejwe izabo kugira basuke mu mabisi inama yahuje abaserukira abandi irangiye uwaserukiye ababa inyuma y'ikambi akaba ariwe yashikirije ivyo bapfunditse uwoba yumva afise agatima tukava avuga ati barateye ibuye mwene wacu ejo nanjye ntegerezwa kurondera uwundi tudahujije ibyiyumviro ndamutera ibuye amenye yuko ari sokoroye akaritera two musanzwe mubizi ko tunabimenyereye nawe uja mu kuzimu n'umucubu tugukurayo twe nk'abapolisi twirirwa turarondera wakoze ikosa uherereye iwacu no ku rundi ruhande twasezeranye yuko ibyabaye iminsi bimaze biba ubu uyo agiye guha icongewe ko ni uko umuntu wese ava iyo ruguru munsi y'ibyo yaje kwisoroma twiwe cyangwa ari uragira cyangwa waje kuvoma mumwakira nk'uko muhora musanzwe mumwakira umwakira ko ari umuvandimwe umwakira ko ari mwene wanyu atangorane hanyuma uwogirwa ingorane n'uwundi n'uwo bagomba aho- n'uwo banagomba ari ugomba gutera ingorane uwundi anyaruke kubitubwira kare kugira ngo uwo muntu nava dukwegera mu ngorane tudashaka kuja mu murakoze tugira amahoro mu gihe iyo kambi igwiriyemwo cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi abari inyuma y'ikambi nabo bakaba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu twashatse kumenya nimba koko atangorane z'ubwoko zoba zihari umwe mu baba mu ikambi y'abateshejwe izabo mu ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ivy'amwoko iwabo atagaciro bakibiha kuko bagihana indaro kugeza n'uno munsi nta moko arimwo gusa abantu urumva iyo habaye i- ikibazo urumva abari muri site baca ba- bahagararira aba- agateka kabo muri site abo mu misozi bagahagararira agateka wa- kabo mu misozi mugabo muri make nta moko arimwo kuko ntawe urica umuhutu ngo nuko yaje muri site nta n'umututsi arapfira mu mirima ngo nuko ari umututsi ivyo rero tuca tubona yuko ata vyamoko arimwe ahubwo ari agashavu canke ingaruka y'ivyabaye eh, mu mu bijanye n'intambara mugabo gushika uyu munsi nta moko ariko arahiga yandi kuko twese turavanganye kandi nk'uko nayo kubwiye muri site baranywa bamwe no kuryama bakaryama no mu misozi turagenda bamwe bakanywa abandi bakaryama icyo gituma mvuga nti nta kintu c'ubwoko biba ari ibintu nyene vyu- vy'umuntu yadurumutse mu mutwe yifuje kugirira nabi uwo canke kiriya mugabo bigaca bifata intumbero ya site canke intumbero yabo mu misozi musitanteri wa komine ruhororo bajyakaziri clement akaba amenyesha yuko batanze impanuro kandi yizeye ko bazozikurikiza kuko uzozirenga ko azohanwa hisunzwe amategeko Ma impanuro twatanze ni uko abantu bose botekana bahama ugwaruka ubwo rukamukumva yuko umuntu ari mundi muganga atari umwansi yigire bakamureka akirengana atangorane hanyuma tukaguma turi mu mahoro mwamenya ko kubera ku kajagari kari kavyutse aho ku ruhororo atashuri atasoko eka nta kintu na kimwe cyariko kirakora kuko bose bari bameze magabo desire hatungimana mu ruhororo mu ntara ya ngozi ijwi rya amerika
umurundi niyo nkuru deogratiase mu kanya heje kuronka agashimwe gahambaye cyane kitiriwe umwami w'ububirigi Baudouin mu gifaransa kitwa Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique aho gashimwe rero gahabwa abantu bakoze ibikorwa bishemeye mu gufasha abanyagihugu kwiteza imbere mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye na niyo nkuru deogratiase tumukurikire ako gashimwe gahe- gahabwa abantu bose bashoboye gukora gufasha abantu mu iterambere ku buryo bibera akarorero abandi bantu abantu bashoboye kukaronka kuva aho byatanguriye ni abantu bakomakomeye cyane hariho nka ba yunuse hariho abantu nka dr mukwege hariho n'abandi kuvuga n'agashimwe baha abantu bagira icyo berekanye bitandukanye n'ico abandi mu guteza imbere ah, ibihugu bya afurika aho mwumviye munonsa ako gashimwe mwiyumvise gute mutubwire akanyamuneza mwaronse urabyumva dushoboye kuronka agashimwe nkako akanyamuneza kariko kari kose nk'ubu tuvuye kwakirwa n'umwami turavugana n'abantu bari muri iki gihugu turashobora kubasigurira ingene turangura ako kazi kacu ibigenda neza ingorane dufise murazi yuko nko muri iyi minsi igihugu cacu isi ingorane twese turakizi igihugu ngira ngo ibintu byumvikana ku isi yose ni ibintu ko turi mu ngwano turiko turicana mugabe iyo umuntu ashoboye ku- kuvuga ikindi kintu gishobora guhayagiza igihugu cacu birashobora gufasha murashaka kutubwira ingaruka canke ingoga ako gashimwe kazobaha mwari musanzwe mukora ibikorwa by'akataraboneka eka biteza imbere abanyagihugu bakisununura mu buzima bwabo bwa minsi yose muri iki gihe mubonye ko ibikorwa mukora bishimwa bigashimwa cyane cyane n'abantu bakomakomeye mukaba mwaronse akaryo nko kubonana n'umwami w'ububirigi nk'uko mwabivuze ingoga ako gashimwe kazobaha zingana iki ni byinshi cyane ubwa mbere hoho mm, urumva iyo wakoze akazi kakamenyekana ku isi yose bica bituma ikintu cya mbere coco ngira ngo abantu bagusomera abantu baca bamenya n'abantu batari bakuzi baca bamenya ati hariho ibintu biriko birakorwa mu gihugu cacu zoshobora gufasha igihugu gutera imbere ico ni kimwe ubwa kabiri ico twifuza kandi biratanguye kuboneka kuko hariho abantu bazoshobora guca bavuga bati reka tujye mu burundi turabe yuko natwe twogira icyo dufashije muri iki gihe nk'uko mwabivuze mu burundi hari intureka politike eka ari hari abantu birirwa baricwa abantu eka bazira ibibazo cyane cyane bya politike ikintu mwibaza ko ishyirahamwe ryanyu ryoshobora kubera akarorero abatari bake ni iki- ikintu mwufasha cyane cyane nk'abantu bari mu burundi muri iki gihe babona ko ubuzima bwabo atakazo zabo bufise aho ubona abantu bataja ku kazi muri iyi minsi aho ubona abantu birirwa mu ibarabara abandi ugasanga baricwa eka ibyo bita inspiration mubona iryo shyirahamwe ryanyu n'ibikorwa byaranguye byo bumarira iki abarundi muri iki gihe icyo ni cyo kibazo gikomeye rwose cyane twebwe turafise n'umugambi rero dufashwa na leta z'ubumwe bwa bwa amerika yo kunywanisha urwaruka ruri mu migambwe itandukanye muri uwo mugambi rero turagerageza kubafasha kubegeranya kugira ngo bashobore kuvugana hanyuma mu gihe bariko baravugana bashobore kumenya yuko izo basangiye gisumba ibibatandukanye ni ukuvuga iki rero twe tuvuga tuti bijya bintu biriko biraba mu burundi hari imvo hari imvo za politike nizo hari imvo za politike zikomeye mugabe ikindi kintu gikomeye dutegereza kumenya ni uko ubukene buri mu burundi buca butuma abantu bose bihebura ibibazo by'impuzanyi z'urwaruka ntibiriko biratorerwa umuti bikwiye ibiri- ibu- ibibazo by'uburimyi nabyo nyene biragoye gutu- gutorerwa umuti nico gituma tubwira abarundi tuti tuje hamwe twicare hamwe tuyage ibibazo byacu kugira ngo inyuma y'iminsi abarundi tuzisubire kurwanira ngo ubu bari mu mu- mu- mu mugambwe uyu canke mu mugambwe uyu canke mugabo tuvuge tuti reka tubane mu mahoro twese mugabo umwe wese afise agateka umwe wese asonera uwundi hanyuma igihugu cacu twese tugikunde tugiteze imbere igihugu gishobore kuronka n'agateka mu makungu ako kamo ko kuja hamwe akamo ko gusubira guha iteka urundi mu makungu eka akamo ko kuja muri ivyo bikorwa vyo kwiteza imbere kugira ngo maze aba- benshi ntibazere eh, uburamuko muri politike ni akamo gahambaye cyane rwose muteye kandi mucirantahe deogratias niyo nkuru ndabashi- eh, ndabashimiye cyane rwose kandi ndamboneho n'akanya ko kubakeza kuri ako gashimwe gahambaye cyane rwose mwaronse kitwa king bodwa african development prize
Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique ni igihembo rero niyo nkuru Deogratias umurundi yabonye kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa tujye mu Rwanda leta irashaka kuvugurura uburyo umuganda muri urwo umu- uburyo umuganda ukorwamo muri urwo rwego abafite ubumenyi mu bintu bitandukanye bajya bishyira hamwe mu bikorwa bizanira igihugu inyungu Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irashaka kuvugurura uburyo umuganda ukorwamo ukarushaho kuzana inyungu ndetse yajya yunganira ingengo y'imari ya leta yifashishije ingero zijya ziboneka mu mujyi wa kigali nk'aho abaturage bishyira hamwe bagashyiraho amatara ku mihanda yabo bagashyira kaburimbo mu mihanda ibahuza hagati yabo ibi minisiteri ivuga ko ari urugero rwiza rwatuma umuganda ukwiriye guhindura isura ukaba wazanira byinshi igihugu kurusha ibyari bisanzwe bikorwa by'imirimo y'amaboko rimwe na rimwe ikorwa na bake abandi bakagera umunsi w'umuganda nk'ikiruhuko kibahuza iyi minisiteri yahuje amashyirahamwe anyuranye akorera mu gihugu ngo bungurane ibitekerezo uko abagize ayo mashyirahamwe bakora ibikorwa biteza igihugu imbere babinyujije mu bumenyi bafite butandukanye uyu ni bwana vincent munyeshyaka umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu uko umuganda ukorwa mu cyaro siko ugomba gukorwa mu mujyi ngira ngo icyo twaganiraga hano ni umwihariko ariko noneho turimo kureba aya mashyirahamwe y'abantu bawuhuje umwuga kugira ngo turebe ukuntu umuganda wazana impinduka cyangwa se wazana umusaruro uruta uwo twabonaga usanga rero yuko dushyize imbaraga muri aba bantu bafite ubumenyi bwihariye umuganda kuko ushaka kugira umusaruro uruta uwo twari dusanzwe tubona ubu buryo bwo kongera ibikorwa by'umuganda bikava mu mirimo isanzwe y'amaboko bikagera ku bikorwa bigari byakorwa n'abaturage ubwabo banabishoyemo amafaranga abagize amashyirahamwe babishyigikiye ariko nanone byagera mu gusabwa amafaranga benshi bagashaka gusubira mu muganda w'amaboko uyu ni umuturage uhagarara abahinzi b'ibirayi mu karere ka musanze nawe wari witabiriye iyi nama mu cyaro iwacu dukora umuganda kuko dufite imihanda dufite ibyaro dufite imihanda icikiye imodoka zaje kwikorera ibirayi ugasanga imodoka yaheze mu nzira ubwo bakaja kuhakora ariko ino usanga koko bibereye mu bitabashwa by'amazu mu mihanda ya kaburimbo ariko iyo tugeze iwacu abaturage bakora umuganda kuko ni mu cyaro kibisi abaturage bacu ntaho bashobora kwikura amafaranga kuko bo ubwo bushobozi ni ubw'aba bakungu b'i kigali ariko iwacu mu cyaro koroganiza koperative yawe igizwe n'abantu ijana ijana na mirongo ine bagakora umuganda kuko koperative ibikorera mu mudugudu umwe cyangwa mu kagari kamwe bizashoboka buri mwaka leta ivuga agaciro kabonetse mu mafaranga yaturutse mu gikorwa cy'umuganda umwaka ushize ibikorwa by'umuganda ngo byakozwe byabariwe agaciro kangana na miliyari cumi na zirindwi ariko abatuye umujyi wa kigali cyane cyane ahavugwa abaturage baba batitabira umuganda uko bikwiriye n'iyo bawugiyemo ugasanga ibyo gukora bidahagije basanga kwemeza ko umuganda wabyaye za miliyari ngo bisa nko kwibeshya uyu yari yitabiriye inama ahagarariye ishyirahamwe ry'abafotora n'abakora amashusho mu mujyi wa kigali nta ivaluweshoni mu by'ukuri ikorwa y'ukuri tuze kubijyanisha na rya jambo rigezweho ryo gutekinika umuntu afite ikintu cy'ibihumbi icumi avuze ati ni ibihumbi ijana kandi na n'ubu no mu biganiro twagiye dukora murumva ko murimo kwimvoruvingamo cyane amafaranga niba twivoruvingamo amafaranga nayo kugura iki ko twicaye ahangaha nta kintu na kimwe numva kitari ahangaha kuki tutagiteranya ibintu by'amafaranga tugakoresha amaboko n'ubwitange tukitabira usanga bya bintu biragaruka mu banyamuryango bacu bo guhora tubabwira ngo hari umushinga wo kuzana amafaranga wo kuzana amafaranga guhindura uko umuganda wakoraga ukaba wagendana n'ubumenyi bunyuranye bw'abantu baba mu matsinda amwe hari aho byagiye bigira umusaruro hatanzwe ingero z'ibishobora gukorwa mu muganda ariko bitarimo umurimo w'amaboko aho abantu bize nk'ubwarimu bajya bishyira hamwe bakigisha abatazi gusoma no kwandika cyangwa se impuguke mu by'amategeko zikajya zitanga umuganda zisobanurira abaturage amategeko cyangwa abazi ubwubatsi bakajya bunganira mu bikorwa bya leta nko kubaka amashuri amavuriro n'ibindi leta igitanga amafaranga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko nubwo amashyirahamwe anyuranye yakwihuriza hamwe mu gikorwa runaka kizamura aho batuye ibi bitagomba gukuraho umuganda usanzwe uhuza abaturage bose mu mpera za buri kwezi iyi gahunda yo kuvugurura imikorere mishya y'umuganda iramutse yemejwe uko yateguwe yatangira mu kwezi kwa karindwi asuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda gusa twabibutsa yuko amatora yo mu burundi yarateganijwe kuwa gatanu atakibaye bamaze kubidutangariza mu kanya gerve yabayeho uvugira perezida nkuru nziza kuri mikoro rero mwari muri kumwe na alphonse ndayikengurukiye na thomas kamirindi naho ku buhanga bw'ibyuma hari fatuma arimasi karara maze rero mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.